iri ni ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe nanje oriane itanga ishaka ndabaramukije ndabaha ikaze mu makuru yacu yo muri kino gitondo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ingendo ziva mu gisagara ca goma zigana mu bisagara vya beni na butembo zizosubira gutangura hakoreshejwe inzira zo mu rwanda no muri uganda gusa abantu bazagira igihe cyizere ko abantu bavuye za beni e, baza banyura mu rwanda ko aribo binjiye mu mujyi wa goma uyu ni umwe mu basanzwe bakoresha ibarabara rya goma beni leta ya marawi igiye kurungika urwaruka rwayo muri israel gukora ibikorwa by'uburimyi mu gihe iki gihugu kiri mu ntambara gihanganyemwo na hamas zambia yasohoye itegeko riha abanyagihugu uburenganzira bwo kuronswa amakuru ajanye n'ingene leta ikora izi nkuru tubabwiye mu ncamake hamwe n'izindi twazibateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya kaze neza zambia yasohoye itegeko riha abanyagihugu uburenganzira bwo kuronswa amakuru ajanye n'ingene leta ikora iryo tegeko rishasha ritegekanya ko buri munyagihugu wese ashobora gusaba leta amakuru yerekeye igisata icyo ari cyo cyose cy'ubuzima bw'igihugu urunani rw'amashyirahamwe ya sosiyete sivile aharanira uburenganzira bw'abanyagihugu bwo kuronswa amakuru rwashinzwe mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe rwashinzwe mu nzira yo gusaba ko haba amategeko nk'ayo yo gukorera ku mugaragaro kandi leta ya zambia igashobora kubazwa ibi na biriya grant tungai umuvugizi w'urwo runani avuga ko iryo tegeko ririmwo utunenge ariko ko ari intambwe ya mbere mu nzira nziza agira ati
iri tegeko rigiye kudufasha gutangira gukorera ibintu mu mucyo no gushyira ibintu ahabona nyamara ibyo bizafata imyaka itari mike kugira ngo bijye mu ngiro ariko reka dutangire gukorera ku byiza biri muri iryo tegeko nubwo ririmo utunenge ariko kandi dusabwa kugira aho duhera harimo no gukangurira abantu kumenya ko leta igiye gutangira gukorera mu mucyo
itegeko rishasha rifise intumbero yo guha abanyagihugu uburenganzira bwo kuronswa amakuru nk'uko bitegekanijwe mu itegeko rya onu rijejwe kurwanya ruswa hamwe no mu itegeko ry'umugabane wa afurika rijejwe agateka ka muntu abategetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bataye muri yompi abasoda batandatu bagirizwa kwica abasivile mu ntureka zabaye mu buseruko bw'igihugu ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi igisirikare kuri wa kabiri cyavuze ko ubwo bushyamirane bwabereye mu mujyi wa manjina muri teritwari ya beni mu ntara ya kivu ya ruguru kuri uyu wa mbere umutekano warushijeho kuba muke guhera mu kwezi gushize ubwo abagize inteko y'intara bashishikarije urubyiruko gufata intwaro bagakora imitwe mito y'abarwanyi kugira ngo bahangane n'ingabo ibi byavuzwe mu itangazo ry'umuvugizi w'igisirikare gikorera mu karere antoni mwarushayi umuntu wavuzwe mu itangazo ry'inteko ishinga amategeko alensi wako arabihakana yabwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters kuri telefone ko abarwanyi badaturuka manjina kandi ko umuvugizi w'igisirikari yamureze ibyo ku mpamvu ze bwite iryo tangazo ry'ingabo rivuga ko kuwa mbere abasirikari bari ku irondo bavumbukiweho n'urubyiruko rw'abarwanyi barasa ku basivili umunyamakuru wa Reuters yabaze imirambo irindwi y'abasivili muri uwo mujyi kuri uyu wa kabiri umwe mu bahatuye yavuze ko umuturanyi we yari agiye iwe gufunga inzu mbere yo guhunga nibwo yaraswaga kahindo mbahikiya wasimbutse urw'icyo gitero yagize ati uyu mugabo yari umubyeyi w'abana babiri yishwe afite imyaka mirongo itanu n'itandatu abasoda batandatu batawe muri yombi baregwa n'igisirikare gukoresha ingufu z'umurengera kandi bavugwaho kwica abasivili bane ibi biri mu itangazo ry'ingabo uburasirazuba bwa kongo burimo imitwe y'abarwanyi ibarirwa muri mirongo imwe yasizwe n'intambara yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani kugeza muri bibiri na gatatu umwuka mubi kandi wariyongereye mu gihugu hose kuva perezida felix tshisekedi yongeye gutorwa mu itora ryakuruye impaka ryabaye mu kwezi gushize abaharanira ineza y'abimukira binjira muri tunisiya bagirije leta kuba iriko irirukana abimukira b'abanyafurika binjira muri icyo gihugu baciye mu ruzi mediterane ayo mashyirahamwe y'abaharanira ineza y'abimukira avuga ko abantu basigaye birukanwa cyane bagafatwa n'igipolisi ku bwinshi ni mu gihe abategetsi muri icyo gihugu bavuga ko hasigaye hinjirayo ingenzi nyinshi cyane ziva mu buraruko bwa afurika zigana mu bihugu bya buraya ku munsi wa mbere ihuriro riharanira ubutunzi n'agateka ka muntu muri tunisiya ryaragirije leta kuba yatanguye isekeza ryo kwigizayo abimukira bavuga ko biterwa n'uko abo bategetsi bashaka gushimisha ibihugu bya buraya bitewe n'uko babifisemwo inyungu z'amafaranga bahabwa hamwe n'izindi nyungu mu rwandiko rwayo iryo shyirahamwe ryavuze ko abantu babyiboneye bavuze ko icyo kibazo gikomeye cyane ku mipaka ya libiya na algeria hamwe no mu gisagara kigira kabiri kinini cya sfax gisanzwe ari ikibanza kizwi cyane kuba cyakira abimukira baba bifuza kujabuka ibahari mediterane bagana mu bihugu bya buraya iryo shyirahamwe ritegamiye leta ryavuze ko abimukira bari muri sfax ku birometero ijana na mirongo umunani n'umunani uvuye ku izinga rya lampedusa mu butaliyano bama bahagaritswe kandi bakorerwa amabi bavuga kandi ko benshi muri bo bambuguye ibintu byabo ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi ubu naho tuje mu karere k'ibiyaga binini bya afurika ikigo cya leta gishinzwe ingendo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ishami ry'intara ya kivu ya ruguru cyasubiriye gutunganya ingendo zacu ziva mu gisagara cya goma zigana mu bisagara bya beni na butembo inyuma y'igihe kirekire izo ngendo zari zimaze zarahagaritswe kubera umutekano muke inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru jimmy shukrani sosiyete provinciale de transport mu rurimi rw'igifaransa ni ikigo kigengwa na leta gishinzwe gutwara abantu n'ibintu mu ntara ya kivu ya ruguru iki kigo gikorera ingendo zacyo mu duce twose tugize iyi ntara iki kigo cyari kimaze imyaka irenga ibiri kidakorera mu duce twa beni butembo na rubero turi mu majyaruguru y'umujyi wa goma muri repubulika ya demokarasi ya kongo impamvu ni uko hari ikibazo cy'umutekano muke mu muhanda uva goma ujya muri izo teritwari dore ko imodoka zibanza kunyura mu teritwari ya rucuru imaze igihe yugarijwe n'intambara hagati y'ingabo za leta imitwe izishyigikiye n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu urwanya leta itangazo ryashyizweho ahagaragara n'ubuyobozi bw'iki kigo ryemeza ko izi ngendo zizasubukurwa guhera tariki cumi n'enye iki kigo cyatangaje yatangaje ko izi ngendo zizajya zica mu bihugu by'u Rwanda na Uganda kugira ngo zigere mu mujyi wa Goma. Abajya Beni na Butembo bakoresheje SPT bazajya banyura mu Rwanda na Uganda kugira ngo bagereyo n'abava Beni na Butembo baza mu mujyi wa Goma nabo bityo. Iki cyemezo ariko cyakuruye impaka mu baturage bo mu mujyi wa Goma.
Nimba hari umuturage wakwemera kuja Beni anyuze mu Rwanda akoresheje sosiyete ya SPT sobanura ko wafatanyije n'umwanzi uturwanya umunsi ku wundi ntabwo twakwemera kunyura mu rwanda ngo tujye mu zindi teritware zacu twari dusanzwe tujyamo neza ibyo turabyanze rwose kandi ntabwo twabikora
abantu bazagira ikihe cyizere ko abantu bavuye za beni e, baza banyura mu rwanda ko aribo binjiye mu mujyi wa goma undi muturage twavuganye ni jean marc kavungera siriwako umuturage usanzwe ukoresha imodoka z'iki kigo kugira ngo agere beni na butembo grande barriere vert kigali kigali vert grande barrière kuva ku mupaka wa hano ukajya mu rwanda ukava mu rwanda winjira beni na butembo ibyo urabona ni urugendo rurerure cyane mbere twari dusanzwe dukoresha imodoka za spt ariko urugendo rwabaga rworoshye ubu ngubu hari ibibazo by'umutekano twebwe nk'abakongomani ubu ngubu kutubwira ngo dukoreshe u rwanda kugira tujye mu kindi gihugu biragoye kandi ibyo ntabwo twabikora rwose twari tumenyereye ingendo za spt zinyuze ku butaka bwacu ariko ubu ngubu urabona ni ibintu bidashoboka kandi twereka guverinoma yacu ko ibyo bitagomba gushoboka be na gato
nubwo aba abanyekongo batishimiye icyemezo cy'ikigo spt ubuyobozi bwacyo burabamara impungenge uyu ni bwana jerome simvakiru umuyobozi wungirije ushinzwe itumanaho muri iki kigo
spt avait déjà fermé sosiyete yacu yari yarahagaritse akazi kandi ibyo birumvikana yewe niyo mpamvu y'izo mpungenge zose ziri mu baturage ubu ngubu iki turangaje imbere ni uku bizeza ko ibintu byose biri ku murongo abantu bazajya bagenda nk'ibisanzwe kandi umutekano wabo uzarindwa neza ibyo kuvuga ko tubanyuza mu rwanda bifitanye isano n'ibibazo by'umutekano biri muri kongo oya impamvu ni imwe gusa ni uko umutekano mw'uriya muhanda utameze neza gukubura ibikorwa byacu binyuze mu rwanda ni ibintu by'ingenzi kandi bizafasha benshi
ikibazo nyamukuru gitera ibigo bitandukanye kudakoresha cyane umuhanda uva gomuza beni na butembo ni umutekano muke bityo abanyekongo bakaba basaba leta ko yakora ibishoboka byose mu kurangiza umutekano muke bakongera gusubizwa mu buzima bwabo bwa buri munsi ubutegetsi bwa kongo burebye kure cyane bwashakisha iyo bwabaga kugira ngo zino nzira za goma beni butembo kugira ngo zibe nziza kugira ngo igihe imodoka zaba zishatse kujya za beni ntizice mu gihugu kiba kiri kutuwageresa uretse spt hari izindi sosiyete zitagikorera mu muhanda uva gomuza beni na butembo muri zo twavuga nka trameko na premidis zikora ibikorwa by'ubwubatsi no gusana imihanda yangiritse n'izindi ubu zikoresha inzira ya kicanga muri teritwari ya masisi umwe mu bayobozi b'izi sosiyete utashatse ko izina rye rimenyekana kubera impamvu z'umutekano we yabwijwe irya amerika ko impamvu ari uko imitwe yitwaje intwaro irimo nyatura mayimayi na m makumyabiri na gatatu n'indi yose yishyuza imisoro irenze kurusha uko byari bimeze
urebye imisoro bishyuza biteye ubwoba rwose mbere twarahanyuraga tukishyura amafaranga make cyane ugereranyije n'uko ubu ngubu biri gukorwa murabizi abarimo kwishyuza ayo mafaranga ni m makumyabiri na gatatu ndetse n'utundi duce hakabamo za nyatura na mayimayi arizo zirimo kwishyuza ayo mafaranga ibyo rero bigora abakoresha uriya muhanda uduce twa beni na butembo ni tumwe mu dusanzwe tugaburira umujyi wa goma ibyo kurya byari bisanzwe bica mu nzira ya rucuru kuva goma ujya beni na butembo ni urugendo rw'ibirometero magana atatu mirongo itanu na bitanu rukaba ari urugendo rw'amasaha cumi n'abiri arenga ikigo spt ishami ryo mu ntara ya kivu ya ruguru cyafunze ingendo zacyo nyuma y'ibitero byakurikiwe n'ifatwa rya teritwari ya rucuru n'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu jimi shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma tuje mu burundi havugwa inkuru ya bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu cyo kimwe n'abagenda n'amaguru baca ku ibarabara ryitwa amsar rica muri komine ya muha kanyosha na mutambu mu ntara ya bujumbura rigana ku rugomero rw'uruzi mugere baridoga ko iryo barabara ryononekaye imiserege yaryo irabomoka amazi y'imvura agaca mu ibarabara rigaca ryimburuka bigatuma imodoka zabo zihononekarira basaba ababijejwe gusanura iryo barabara ku neza y'abanyagihugu inkuru y'umumenyeshamakuru Thierry Ndayishimiye i Kigali
aha turi ku ibarabara rica muri karitsiye ruziba muri komine muha riva ku ibarabara nimero zitatu ryerekeza mu mitumba y'intara ya bujumbura hari gashika ahasanzwe hari urugomero rwa mugere ni ibarabara mu bwaguke rifise nk'imetero umunani rikagira n'imifurege mu buryo no mu bubamfu gushika ubu nturengana imetero ijana utabonye inkombe z'imiserege zabomotse ibyo bigatuma igihe cose iyo imvura iguye amazi yahora aca mu miserege ubu yihereza ibarabara ari naco gituma ryononekaye nk'uko tubikesha abakunzi b'ijwi rya amerika aha tugeze n'ahasanzwe hari ibinogo n'amabuye imodoka canke amapikipiki bihageze byose bigenda byiyengenga aha dushitse naho ni ku kiraro ca nyamusenyi cubatswe mu vyuma kiri ku ruzi mugere rugabura komine kanyosha mutambu na kabezi zose ziri mu ntara ya bujumbura mu buryo bw'ico kiraro hari inkombe zabomotse kandi wihweje neza ubona imigaga abahaca nk'abagenda n'amaguru imodoka co kimwe n'amapikipiki bose bavuga ko ico kiraro gishobora kubomoka umwanya n'umwanya cyane impungenge nyinshi n'ubwoba kubera urabona ko gisigaye kiri ku nkengera n'ubundi umwanya n'umwanya gikoroka nk'imodoka igiciye ko ikiraro kiranya ugahanga kikagomba kubomoka imigaga yose yamaze kuberekana kuri icyo kiraro kandi nta minsi myinshi isigaye kitabomotse uhaye uhaca urumva ko kinyiganga kare siko byara uri umuntu w'ubwoba ni ukugitsa ko nacyo wotsa ikindi abo bahaca berekana nk'inkurikizi igihe icyo kiraro coba casenyutse ni uko uruja n'uruze guhagarara bagasaba babije abajejwe gusanura iryo barabara vuba co kimwe n'ikiraro cononekaye ukuntu tuhabona gishoboye kubomoka ariko ntubitotorohereza abantu bahasiga ubuzima bwose ambwiye cobomoka ni uko ibarabara ritoba rikibandanya natwe ngo imirimo ibandanye igenda neza icokorwaho ni uko nk'iri barabara n'ikiraro vyokorwa ikintu gikwiye gukorwa bakwiye kongera kugisubiramwo bakagisanura ikiraro kigasubira kongera gukomera kikaba neza abo banyagihugu banasaba ko mu gihe iryo barabara n'ico kiraro bitarakorwa imodoka nini nk'amabeni zoba zihagaritswe kuhaca kuko ziri mu bisongera isibe kuko amakamyo aca ngaha ni menshi cyane amadipine n'ibiki kuko nizo zihabomagura izo modoka nini nini igitangazize iri barabara ntirigaba nkeka umuyaga nkuba ngaha kuri sandarari ukazomba ngo kora ibikorwa rusange ibikorwa rusange natwo urare turabikora aya makanipfo ntitwawusiraho mu kiganiro abakunzi b'ijwi rya amerika bagiranye na buramatari w'intara ya bujumbura hari desire nsengiyumva yavuze ko ico kibazo bagishikirije ubushikiranganji bujejwe inyubako ubu bakaba barindiriye ico bubafasha rero iryo barabara nta mugambi wayo kurisanura rero tuje- twarasavye eh, ubushikiranganji buze kudufasha kuraba icokorwa hanyuma na regidezo yaho ikunda gukorera kuri iryo barabara hariho n'ibiraro biri imbere vyakozwe na regidezo rero eh, turindiye ko ari icokorwa ubundi mu komine nta kinini twofasha eh, mu ikomine canke mu ntara nta kinini twobikorerako nimba ari ifashanyo izova handi mugabo ico kiraba gikenewe kwingurwa vuba kugira ngo nticononekare ibarabara benshi bita rya amusari ryubatswe n'ishirahamwe amusari hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu n'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'indwi igihe hubaka urugomero rwa mugere amakuru duhabwa n'abanyagihugu baho avuga ko iryo barabara ryaheruka gusanurwa n'ishirahamwe soje ya satomu hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani n'ibihumbi bibiri n'icenda banavuga ko iryo barabara rihuza imigenderanire n'abanyagihugu bo mu ntara ya bujumbura no mu gice co mu gisagara ca bujumbura hakiyongera ko n'abakozi bava mu ishirahamwe regidezo baricamwo baja gukurikirana ibikorwa vyo ku rugomero rwa mugere thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali abacuruzi b'abarundi basanzwe bacururiza mu gisagara ca uvira mu ntara ya kivu y'epfo kuri uyu wa mbere bankiwe kwinjiza ibidandazwa vyabo ku butaka bwa kongo inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika vedast ngabo ibi byakozwe n'urubyiruko rwibumbuye mu muryango utegamiye kuri leta uzwi nka sosiyete sivile congolaise byakorewe ku muhanda uri hafi y'umupaka wa kavimvira uhuza kongo n'uburundi bamwe muri bo ijwi rya amerika ryabasanze bari gusaka imodokari na za bajaji ndetse na za moto bareba niba nta barundi bazanye ibicuruzwa byabo muri kongo abandi nabo twabasanze bari kururutsa bimwe mu bicuruzwa byari mu modokari bifitwe n'abarundi mbanyiyeza ko matiyasi ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu y'amavuko twahuriye nawe ku mupaka wa kavimvira yikoreye umufuka wuzuye uburobe avuga yuko yari ajanye kuri murongwe ageze mu nzira asanga urwo rubyiruko rwahagaritse ibicuruzwa biva mu burundi Je narangura urenda uvanye mu ruziba mu kanyosha nyuma rero nkaca nshika ngaha baca bavuga ngo hariya urenganya ibintu abitwara muri kongo baca babisahura ngo kubera ngo barabasahuye mu burundi numva rero ubu nta murundi atwara ibintu muri kongo aca bamufata canke bakabisahura urumva naciye nerekera ngaha ibisigara ndabisubiza mu kanyosha aha ku mupaka wa kavimvira twahasanze abacuruzi b'abarundi babuze ayo bakira n'ayo bamira kuko babuze inzira yo kugeza ibicuruzwa byabo mu mujyi wa uvira jewe nabidanaje nyene ngaha kwiduwani icaye isubira inyuma kubera hariya bita- bitameze neza niyo nkuru wa mina ni umuturage w'umukongomani ukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati ya kongo n'uburundi asanga iyi ngingo ya sosiyete sivile yo kubuza abarundi kwambutsa ibicuruzwa byabo muri kongo ari ingenzi kuko bahohoterwa n'abapolisi b'u burundi bakorera mu ibarabara rya gatumba bujumbura twe twino tuja bucyariya mu burundi usohoye ikiro cy'inyama cyangwa ibiro bibiri bishi cyajya kwa jerevi ntibirengana uvuye ngaho ukavuga ati kandi twaza akabote shaka amavuta rushika hariya nkaronka nanje ko bihumbi bibiri nkarya ugaca usanga utwaye uko agaca kwaka isukari naho utwara ikiro kimwe aca kwaka ivyo byose urumva ni ingorane nka twebwe badendaza bato bato ibiharage naho uzana ibiro bibiri aca kubwira shira ngaha nta kintu na kimwe twemerewe kurengana n'agahuzu ko kwambara uvuze ateka ngo agahuzu ko kwambara nge nambara nzoza ndambara muhira acaka kwara bamwe mu bagize sosiyete sivile twabasanze mu ibarabara rya kavimvira bamwe bafata ibicuruzwa bivuye i burundi abandi nabo bari gusubiza abacuruzi b'i burundi wabo mafikiri mashima ngo ni umuyobozi wa sosiyete sivile muri uvira avuga yuko impamvu bafashe iyi ngingo yo kwangira abarundi kwinjiza ibicuruzwa byabo muri kongo ari uko bamwe mu bayobozi b'abarundi bahohotera abakongomani iyo bari muri icyo gihugu Objectif ni moja tu, kurudisha wakusa Burundi wako na kuya Kongo.
intego yacu ni ugusubiza inyuma abarundi bazana ibicuruzwa byabo muri kongo twabikoze mu rwego rwo kubereka uburyo nabo bahohotera abakongomani mu burundi mu gatumba uraza ufite impapuro z'inzira barabanza bakicaza abantu umwanya munini cyane kugira ngo babahe amafaranga uraza ufite ikiro kimwe cy'isukari bakakikwaka Banakumu- Banakunyanganya.
kubera kukwangira abacuruzi b'abarundi kwinjiza ibicuruzwa byabo muri kongo byadindije ubucuruzi bwakorerwaga ku mupaka ngo ibijyanye no gutwara abantu ngaha bya- byagabanutse n'abantu bariko baridoga sana ubiravye ngaha twe tuba turi kuraba abenegihugu abenegihugu b'abarundi bari gushika ngaha urenze hajya kuri duwani ugashyika imbere bagaca bambura ibyo bafise nyine twagerageje kuvugisha umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'umutekano mu burundi pierre nkurukiye ntiyafata telefone yacu gusa bamwe mu bayobozi bakorera ku mupaka wa kavimvira batubwiye yuko iki kibazo bakigejeje ku nzego zo hejuru za congo inama y'umutekano yagutse y'umujyi wa uvira yateranye kuri uyu wa mbere yagaragaje ko ibi sosiyete sivile ikora byo kwimira abacuruzi bava i burundi ndetse no kumena ibicuruzwa byabo binyuranyijwe n'amategeko ubusanzwe abarundi bazana ibicuruzwa byabo birimo inyama imikate amata amazi ndetse n'imboga muri kongo mu gihe abakongomani bo bajyana mu burundi isukari amavuta ndetse n'ibitenge vedatse ngabo ijwi rya amerika uvira ubu naho ni umwanya tubashikiriza ikiganiro amerikana mushikirizwa n'ijwi rya amerika ku byaranze leta zunze ubumwe za amerika muri kahise no muri ibi bihe tugezemwo mugenzi wacu thomas kamirindi arakibashikiriza
mwaramutse neza hari ubwoko busumba ubundira hari abantu nyamara babyemera gutyo ndetse bakabigira n'ingengabitekerezo hano muri leta zunze ubumwe za amerika abashakashatsi n'abanyapolitiki bemeza ko hari ingengabitekerezo y'uko abazungu basumba andi moko white supremacy mu cyongereza nibyo turebera hamwe muri make ikaze mu kiganiro amerikana ejo bundi ku wa mbere perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yasuye urusengero rwitwa emmanuel african methodist episcopal church urusengero emmanuel rw'abamethodiste b'abirabura bakunze no kwita mother emmanuel mu mujyi wa charleston muri leta ya south carolina mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu rufite amateka maremare mu buzima bw'abirabura rwashinzwe mu gihumbi magana umunani na cumi na gatandatu bityo ni rwo rusengero rwa mbere na mbere rw'abirabura mu karere kose k'amajyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika ku itariki ya cumi na karindwi y'ukwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umusore w'umuzungu w'imyaka makumyabiri n'umwe y'ubukure witwa dylan roof yarurasiyemo abantu barimo basenga yicamo icyenda barimo umuyobozi warwo wari na senateri ku rwego rwa leta ya south carolina pasitoro clemente pinkney wari ufite imyaka mirongo ine n'umwe y'amavuko undi muntu umwe yarakomeretse bose uko ari icumi ni abirabura mbere yo gukorera ibara rufu yandikaga ku mbuga nkoranyambaga ibintu byinshi byerekana ukuntu yanga abirabura kandi yemeza ko abazungu bari hejuru y'andi moko mu kwezi kwa cumi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi yakatiwe igihano cyo kwicwa ubu aracyafunze mu ijambo rye mu rusengero mother emmanuel umukuru wa leta zunze ubumwe za amerika yamaganye yivuye inyuma icyo yise uburozi perezida biden aragira ati amasasu y'urwango n'ubusazi yamennye ijambo ry'imana arashwe n'uburozi bwamunze iki gihugu imyaka n'utwaka ubwo burozi ni iki ni ingengabitekerezo y'uko abazungu basumba abandi bantu bose ni uburozi bwaciyemo ibice iki gihugu mu mateka yacu yose nk'uko tubisanga ku rubuga rw'inzu ndangamateka n'umuco by'abirabura iyi ngengabitekerezo iriho kuva abazungu bimutse mu burayi bakigera muri amerika nibyo byatumye barimarima abasangwabutaka baje kwita abahinde kandi atari bo n'ubucakara bw'abirabura bwamaze imyaka magana abiri na mirongo itanu nyuma y'ubu bucakara abazungu bashyizeho amateka akumira abirabura kugeza n'ubu ingengabitekerezo y'uko abazungu basumba andi moko iracyaboneka mu nzego z'ubucamanza no mu zindi nzego z'ubutegetsi binyuze mu mvugo iziga n'imigenzereze iterura ijwi ry'amerika abahanga bavuga ko iyi ngengabitekerezo igamije gukumira abatari abazungu kwikubira ibyiza by'igihugu n'ubutegetsi no kurengera inyungu zabo ku buryo bwose bushoboka umwe muri aba bahanga ni porofesori donald yakovoni umushakashatsi mu by'amateka kandi ubyigisha muri kaminuza ya harvard yaranditse mu kanyamakuru kaho kitwa harvard gazette ko iyi ngengabitekerezo itazima kubera inyigisho mu mashuri ati mu myaka y'igihumbi magana cyenda na za makumyabiri iyo umwana w'umunyeshuri w'umwirabura aza kubaza mwarimu we impamvu nta mwirabura uvugwa mu bitabo by'amateka igisubizo cyari kuba ngo abirabura nta na kimwe bigeze bakora cyakwandikwa yanzura avuga ko kuba ingengabitekerezo y'uko abazungu basumba andi moko icengezwa mu bwonko bw'abana uko bagenda bakura bikurura urwango n'urugomo no kunena abirabura naho ku birabura ibara ry'uruhu rwabo rigatuma bumva ko koko bari hasi y'abazungu bakiyanga kandi bakisuzugura ndetse bakemera gukandamizwa iyi ngengabitekerezo ikubita hasi indangagaciro z'uburinganire guturana mu mahoro n'ivanguramoko guverinoma yemeza ko iyi ngengabitekerezo koko iriho kandi iteye impungenge nk'uko minisitiri w'ubutabera merrick garland n'uw'umutekano w'imbere mu gihugu alejandro mayorkas babibwiye intumwa za rubanda mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe naho muri congress inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika umutwe w'abadepite wemeje mu kwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri umushinga w'itegeko ryo gukumira gukurikirana no guhana iterabwoba ry'imbere mu gihugu uyu mushinga uvuga neza ko ingengabitekerezo y'uko abazungu basumba andi moko ari imwe mu ntandaro za mbere ku isonga z'iterabwoba ry'imbere mu gihugu kugeza ubu ariko sena yo yananiwe guha umugisha uyu mushinga w'itegeko kuri perezida joe biden ingengabitekerezo y'uko abazungu bari hejuru y'andi moko nta mwanya ifite mu gihugu uyu munsi ejo cyangwa ejo bundi nshuti zacu ikiganiro amerika cy'uyu munsi nta gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
bakunze ibijwi ry'amerika guhera kuwa mbere tariki cumi n'eshanu y'uku kwezi kwa mbere hari impinduka zoroheje muzumva mu biganiro byanyu
mu makuru ya saa kumi n'ebyiri ku mugoroba muzajya mwumva ikiganiro iwanyu mu ntara ni ukuvuga kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu ku minsi ya gatandatu n'iyamungu naho amakuru ya saa kumi na zibiri azoza arashimikira kuri zimwe mu nkuru zikomeye tuzoba twabahitiyemwo mu kiganiro muri isanga saa kumi kuwa kabiri no kuwa kane tuzajya tubasubiriramo ikiganiro muri isanga cyatambutse ku munsi ubanza ni ukuvuga ko kuwa kabiri kuwa kane no kuwa gatandatu kwakira telefone zanyu ngo mubaze ibibazo bitagishobotse ku cyumweru ikiganiro agasaro kaburaga kizakomeza uko giteye tubahuza n'abantu twongere twibutse ko ikiganiro muri isanga nk'uko mukizi kirimo abatumire n'abatelefona kuri iyo saha nyine kizohora kiba ku wa mbere ku wa gatatu no ku wa gatanu turabararitse muri isanga kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika
tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika kuri internet ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwudusanga no kuri facebook na youtube kuri voa radiyo yacu mwakoze kuba muri kumwe natwe muri ibi biganiro n'amakuru twabashikirije kuri ino saha bakoze bagenzi banje bagize uruhara muri ibi biganiro n'abafashije kubibashikiriza byari bihagariwe na edi gwema afatanyije na frederic nkundikije nadia taha niwe yashizeho amajwi mwumvise kuri mikoro mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka turabasezeye tubifuriza mwese amahoro murakoze